Hii ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turarankije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fideni iyo ngabo ari ngo dushigarire gusa byaba ari byiza cyane baka- turi kuri makumyabiri na gatanu ku ijana basigaye b'abakene cyangwa mirongo itatu ku ijana urumva ko twagabanyije ibyo ari byo byose uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame asobanura ukuntu leta ayoboye yahagurukiye kurwanya ubukene mu banyagihugu kuri paul rusesabagina icegera c'umukuru wa msd kurungika abasirikare b'u rwanda muri kongo ngo ntivyoba bitangaje leta y'uburundi yaratsinzwe mu rubanza yari imaze imyaka ibiri iburana muri sentere nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac yamara imbere yuko dushika kora ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya Alois urakoze fidele tuyahere mu gihugu kibanyi ca kongo perezida felix Tshisekedi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko ubwicanyi bubera mu ntara ya- yo mu buraruko bushira ubuseruko ari ukugerageza ihonyabwoko yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'aho ubwicanyi buhitiye muri ako karere bwahitanye abanyagihugu benshi ataco bazira abandi ibihumbi n'ibihumbi barahunga ingo zabo Chisekedi yategetse abasirikare gutanguza uruhigi ku mirwi yitwaje ibirwanisho irwanira muri ako karere ka Ituri aho abategetsi baho bavuga ko abanyagihugu ijana na mirongo itandatu bishwe kuva mu kwezi kwa gatandatu itariki icumi mu ntambara hagati y'imigwi yitwaje ibirwanisho uwo mukuru w'igihugu yabivuze ariko araheraheza urugendo rw'iminsi itatu muri iyo ntara yiyemeza ko kandi ko agiye kumenya ukuri kubari inyuma y'ico yise kugerageza ihonyabwoko akavuga ko intumbero kwari uguhungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa abantu bashika kuri mirongo ine bagizwe ku bwinshi nabi mu kira barishwe abandi mirongo umunani barakomereka mu gitero c'indege cakozwe ku kigo bafungiwemwo ni hafi ya Tripoli ku murwa mukuru wa Libya ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri nk'uko biriko birashikirizwa n'ibimenyeshamakuru umutegetsi mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri Libya avuga ko igitigiri c'abafuye kirenze icatangajwe ariko abatabara ngo bari ku kivi baraba ko hari abo borokorera ubuzima abantu bashika amajana abiri bivugwa ko ari bo bari bafungiwe muri ico kigo muri distrikte ya Tajura hanze y'umurwa mukuru Tripoli abagavye ico gitero ntibaramenyekana Ibihugu byagumye mu masezerano mpuzamakungu yo muri bibiri na cumi na gatanu abuze igihugu ca Irani guhingura ubumara bwa uraniyumu byose byarashikirije ejo ku munsi wa kabiri amakenga bifise kubona Teherani yararengeje igipimo c'ubwo bumara Ubwongereza Ubufaransa Ubudagi hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu itangazo rusangi bashikirije bavuze ko kwiyemeza kwabo kuguma muri ayo masezerano byatewe n'uko Irani yemeye kuzoyubahiriza nk'uko yari yasinywe ibyo bihugu bitatu hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya byashikirije ko biriko biriyumvira intambuko zindi vyofata inyuma y'aho Irani itangarije ku munsi wa mbere ko yarengeje igipimo c'ibiro amajana atatu vy'ubumara bwa uranium bisigura ko ubu gifise ubugera ku bice bitatu na mirongo itandatu n'indwi kw'ijana perezida wa amerika donald trump we aza yarakwiye amerika muri ayo masezerano mu mwaka uheze mu kuvuga ko ataco yakoze ngo abuze teherani guhingura ibirwanisho by'ubumara bwa iraniyumu Igitero c'abarwanya leta muri Yemen ku kibuga c'indege mu manuko bwa Arabia Saudite cakomerekeje abantu icenda ejo ku munsi wa kabiri ayo makuru agashikirizwa n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite mu ntango z'uwo munsi nyene abahuti barwanya leta ya Yemen bashigikiwe na Iran bavuze ko bagavye igitero ku ndege z'intambara ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Abha bakoresheje indege za drone zitagira umudereva nk'uko byashikirijwe na televiziyo yabo Al Masira leta zumwe za Amerika igihugu gishigikiye Arabia Saudite muri iyo ntambara muri Yemen yaranebaguye ico gitero ivuga ko cakozwe hakoreshejwe ibirwanisho n'ubuhinga bwatanzwe n'igihugu ca Irani iki gitero kibaye mu gihe hari uruhagarara muri ako karere inyuma yaho Washington yagirije igihugu ca Irani ko arico carashe indege ya Amerika itagira umupilote mu karere k'amazi mpuzamakungu hamwe no kurasa ubwato bw'ibitoro mu kigobe ca Omani ivyo vyagiriji byose igihugu ca Iran kikaba cara bihakanye Ibihumbi vy'abanye Venezuela babimukira nibo binjira muri Colombia buri munsi kurondera ibifungurwa n'imiti bataronka mu gihugu cabo abandi bakaguma muri Colombia ahavugwa ko hari umuriyoni umwe n'ibice bitatu by'abanye Venezuela bahungiyeyo nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibitigiri by'abimukira bahunga inzara n'ubukene bw'imiti muri Venezuela birabandanya byiyongera mu gihe ibyo kubafasha nabyo bibandanya bigabanuka mu bihugu bibakira abasaba uburenganzira bwo kuba muri Colombia barabwimwa kuva mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani abandi bakaba bariko barirukanywa kubwo kutagira ibyangombwa
urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda ahejo kuwa kabiri Rwanda rwatangaje ko rwiteguriye gufasha igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iba ku butaka bwa Kongo mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha bakuru Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo mirwi itabangamira Kongo gusa ahubwo inabangamira ibihugu bibanyi n'abandi Eric Bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru u rwanda rutangaje ibi nyuma y'igihe gito igihugu gituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo gitangaje ko kigiye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu butaka bwayo perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo bwana felix tshisekedi cirombo mu minsi ishize yavuze ko mu bibazo bibangamiye igihugu cye birimo n'iby'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa i kongo yavuze ko nibiba na ngombwa azasaba umusanzu ibihugu bituranye mu rugamba rwo kurandura iyo mitwe imwe muri iyo mitwe havugwamo fdr udacanuwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda kandi bamwe mu bawubereye ku isonga u rwanda rwamye rubashinja uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane hanavugwamo indi mitwe nka red tabara bivugwa ko igizwe n'abarwanyi b'abarundi n'iyindi ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yabajijwe niba igihe u rwanda rwakwitabazwa rwiteguye guha umusanzu warwo kongo kuri perezida kagame ahubwo byaratinze
President of Congo, Senate President uh, Felix Tshisekedi, we will join yesterday. So we, we have no, we've been waiting, and, and uh, I am glad.
aragira ati ku bya kongo n'ibyo perezida wa kongo yavuze perezida felix Tshisekedi tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa kongo agiye kubikora niko twabitekereza iki kiganiro umukuru w'u rwanda paul kagame akigiranye n'abanyamakuru igihe u rwanda rwitegura kwizihiza ku nshuro ya makumyabiri na gatanu umunsi wo kwibohora akomoza kuri urwo rugendo bwana kagame yavuze ko mu myaka za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane we na bagenzi be bahisemo kwegura intwaro kuko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyaraciriwe ishyanga cyarabujijwe uburenganzira bwabo perezida kagame akavuga ko nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu u rwanda rwibohoye asanga hari byinshi kandi byiza bimaze gukorwa mu nzego zitandukanye n'ubutegetsi abereye ku isonga ariko ko intego ari ugukomeza navuga ko aho tugeze mu myaka makumyabiri n'itanu ari mu nzira y'ibyo twifuzaga ku rwego runini ariko sinabona buri kintu cyose nk'urugero niba twaragabanyije ubukene bw'abanyarwanda niyo byaba kubugabanya ku icumi ku ijana cyangwa ukabugabanyaho makumyabiri ku ijana icumi ku ijana ari ibyo dusigaje gusa byaba ari byiza cyane turi kuri makumyabiri na gatanu ku ijana basigaye b'abakene cyangwa mirongo itatu ku ijana urumva ko twagabanyije ibyo ari byo byose muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi perezida w'u rwanda paul kagame mu myaka za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane wari ku isonga mu rugamba rwo kubohora u rwanda bongeye kumubaza niba yiteguye kuva ku butegetsi cyane ko amajwi ya rubanda adasiba kuzamuka amubwira ko bakimukeneye ku ntebe y'ubutegetsi ni ikibazo perezida kagame yasubije mu buryo budatomboye gusa avuga ko na kare kose kuba perezida bitaturutse ku bushake bwe akavuga ko kuri we no ku rugamba rwo kubohora u rwanda intego nyamukuru yitawe kuba perezida aragira ati mu mirwano ndashoboraga kuhasiga ubuzima nk'uko abandi benshi bahasize ubuzima bwabo yewe sinigeze ndwana ngo nzabe perezida if the story had been that of fighting to be president, I wouldn't have participated.
mukuru iyo biza kuba kurwanira kuba perezida sinaribuzemo intego yanjye narwaniye kugira igihugu ntari mfite ngatanga umusanzu mfatanije n'abandi tukagera ku mpinduka zari zikenewe mu gihugu cyacu rero niba ushaka kuba perezida itegura ubutaha uzabijyemo ariko ugomba kubiharanira Participate, but you have to fight for it.
iki kiganiro cyahuje umukuru w'igihugu n'itangazamakuru cyabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda aho ubutegetsi buhafata nk'igicumbi cy'amategeko akomeye muri mirongo cyenda na kane muri iyi ngoro niho harimo abo ku ruhande rwa fpr bagombaga gusaranganya ubutegetsi na leta yari iyobowe na perezida juvenal habyarimana nk'uko amasezerano y'amahoro yarusha yabiteganyaga abo bari kumwe n'ingabo za rpa zari zibarinze nakwibutsa ko habura amasaha make ngo u rwanda rwizihize ku nshuro ya makumyabiri na gatanu umunsi wo kwibohora ni umunsi uba buri tariki enye z'ukwa karindwi buri mwaka aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukiri kuri iyi nkuru kuri paul rusesabagina icegera cy'umukuru wa msd kurungika abasirikare b'u rwanda muri kongo ngo ntivyo babitangaje yavuganye na mugenzi wacu thomas kamirindi ibi bintu ntabwo bidutungura na gatoya kuko tuzi neza yuko ntabwo ari ubwa mbere u rwanda rujya muri kongo kandi rwitwaje yuko rugiye kuvanaho imitwe yitwaje intwaro ibi byarabaye muri za mirongo icyenda na gatandatu byateye intambara ikomeye yaje kwitwa intambara ya mbe- intambara ya mbere yo y'afurika ikomeye y'igihangangiza muri mirongo icyenda n'umunani ntabwo byadutunguye igihe ingabo z'u rwanda zateraga zigakurikira impunzi muri kongo muri za bibiri n'ibindi ba- barakomeje barongera baratera barongera baragaruka ndetse byageze n'igihe na- n'ibihugu bya sadec birimo za zimbabwe byivanga muri izo ntambara ndetse na za ngora ntabwo rero ari ubwa mbere tubibona ahubwo yaba perezida w'u rwanda we yabyita kuko biri akavuga ati u rwanda twebwe tugiye kwishakira amabuye y'agaciro muri kongo uwakongera akadufungurira inzira muri kuri mwebwe n'iyo ntambara ntabwo ari ikibazo cy'imitwe itwara gisirikari ni ikibazo cy'ubukungu imitwe itwara gisirikare kuva mu myaka makumyabiri n'itatu ishize kugeza none u rwanda rwagiye ruvuga perezida kagame yagiye avuga yuko agiye kuyivana muri kongo rimwe na rizima ariko kugeza uyu munsi nta mutwe n'umwe bigeze bashobora kuhavana aho kuhavana kugira uwo bahavana imitwe yari yiyongereye ntabwo rero ikijyana u rwanda biragaragara muri congo ntabwo ari ukujya ntabwo ari ukujya kuvanaho iyo mitwe kuko tuzi neza yuko ibibazo nka biriya bya politike ikibikemura ni ibisubizo bya politike iyo mitwe bakayizana bakayishyira hariya ikicara ikaganira ikaganira n'abahuza noneho ikaganira n'abayobozi b'ibihugu bakabona umuti uzaramba hagati aho bwana rusesabagina paul kuva ejo ntabwo ukiri perezida wa mrcd uri visi perezida ibyo ngibyo byo bisobanura gute ariko ibyo nabyo nta gitangaza kirimo kuko muri MRCD turi abantu b'abademokarate cyane kandi no mu masezerano twagiranye dush- dukora MRCD muri za bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa cumi na kumwe twa- twari twarasezeranye yuko tuzagira icyo bita perezidanse tunante amashyaka abiri icyo gihe yararemye yarakoze MRCD akajya agenda asimburana mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi haza kuzamo rero ubwo ayo mashyaka ya mbere yari cnld na pdr humure n'ubundi ngewe nari mbereye umuyobozi cnld kayoborwa na bwana wilson irategeka noneho rero haza kuzamwo na rrm byaba ari abasore b'abaresikape iyobowe na yari iyobowe na sankara majoro sankara nk'uko abantu babizi ariko utagihari ubu ngubu hari umuhungu witwa kabuto kasimu niwe ubu ngubu umuyobozi wayo akitwa umuyobozi wa kabiri ukurikira sankara kuko sankara iteka ryose azahora ari umuyobozi ubu rero hinjiyemo na twagiramungu na erideyi muze nawe buriya nawe ni umwe mu ba visi perezida na reja y'ubundi nawe azagerwaho azaba umuyobozi muri rero muri merisede dufite demokarasi umuperezida araza akayobora umwaka akavaho undi akayobora undi mwaka akavaho undi akazayobora undi mwaka bigakomeza bikazenguruka nicyo mu gifaransa bita perezidanse tournante ubu rero perezida wa mrcd ninde muri uyu mwaka uri imbere kuva ejo ejo saa sita z'ijoro ni ukuvuga ijoro ryakeye ejo kuzakomeza kugeza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na makumyabiri mrcd izaba iyoborwa na wilson irategeka ari nawe muyobozi wa cnrd bwana rusesabagina paul ndabashimiye cyane murakoze cyane bwana tomasi
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu tuve mu rwanda tuze mu burundi aho leta y'u burundi yatsinzwe mu rubanza yari imaze imyaka ibiri iburana muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac yari yitwaye yanga ubutwara inama nshingamateka y'uwo muryango umunyarwanda martin ngoga sentare yasomye ingingo ejo kuwa kabiri ivuga ko ibirego by'uburundi atashingiro bifise pierre clave niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru urubanza leta y'u Burundi yatsinzwemwo rwari rwashingishijwe imbere ya sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikirego c'u Burundi ciyamiriza ubutwara inama nshingamateka y'ako karere ka EAC Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeza ko ico kibanza cari kigenewe u Burundi k'umunyarwanda Martin Ngoga atwara inama nshingamateka y'uwo muryango yatowe habonyanzwe amategeko mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa bya EAR baze guhagarara mu cyari cyatubavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amateka ikora cyari ku bijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora abashinga amateka b'abarundi ntibatoye n'abashinga amateka b'abatanzania ntibatoye ariko ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ivyo bitigi ntibyakurikijwe nico gituma twasaba yuko bovuga yuko amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi bica bikurikira nuko amatora asubirwamwo bakurikije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mu kubina amashinga amateka ibihugu bibiri bitarimwo ejo hashobora gufata hashobora kuza iyindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo haza gutera igihugu cy'u Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise kuri uyu wa kabiri sentare nkuru y'uwo muryango yasomye ingingo ya nyuma umucamanza madamu monica karyegira mugenyi aturuka mu gihugu cy'ubuganda ari nawe atwara abacamanza b'igisata ca mbere ciyo sentare niwe yasomye urubanza It is abundantly clear that the production of prima facie evidence is essential to putting a ati biragaragara ko babwirizwa kuboneka ibyemeza bikwiye bishigikira iki kirego cy'u Burundi tubihuje n'ivyemeza hamwe n'ivyabona by'uburegwa niyo dufatira ingengo ya nyuma nico gituma mu ngengo ya nyuma twemeje ko uwitwaye atabyemezo bihagije yatanze bigaragaza ihonyangwa ry'amategeko mu itorwa ry'ubutwara inama nshingamateka dutegetse ko ikiringo ciwe cubahirizwa of the Assembly's rules of procedure. In the result, with tremendous respect, ku bw'urwanda rwa leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera aragaya ugwaciwe naho atabyinshi yabwiye bamenyesha amakuru yarusha ku cicaro ca Sentare yemeje ko iyo ngingo atari nziza ku gihugu ciwe ku kibazo ko azokunguruza canke atazokunguruza urubanza Kayobera yavuze ko akiri kare kugira ngo agire ico bivuze ko ku rundi ruhande Fred Mukasambide umwe mu bashinga amateka yaburana ku ruhande rwa Martin Ngoga yankwana Burundi wewe arashima iyo ngingo thought as okay to the extent that the speaker as was elected shall be up to the very end
ati senereje kwemeza ko gutwara inama nshinga amateka abwirizwa gutesha agaciro ikirego cy'u Burundi turasaba ko atagihugu na kimwe cosubira kuza kutubuza amahoro mu gihe turi mu kazi kacu ibyo abategetsi bacu bafise bashikiriza babibwira inama shikirankanje canke inama y'abakuru b'ibihugu ubwabo kuko twebwe turigenga nk'abatowe n'abanyagihugu bamenye baba tureke dukorere abanyafurika y'ubuseruko yaba leta y'u Burundi canke ikindi gihugu batureke twigenge koko bamenye ko ubu tutagikorera igihugu kanaka ibyo twabisize inyuma abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya babona ko izo mpare zifitaniye isano no kutumvikana mu bya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
ati turavye ubu umunyamabanga mukuru batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe hoba ingorane zikomeye tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatati bifitaniye ngaha mu karere tutaviriyasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya yase kuharibu biashara ya, ya jumuiya.
Ikiringo c'inama nshingamateka cabura giteye impari ni kigira kane ubwa mbere hatwaye umutanzaniya iyo nama nshingamateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri bibiri na gatandatu hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika muri bibiri na cumi na kabiri hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika muri bibiri na cumi n'indwi iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka mirongo itanu na bane baserukira ibihugu bitandatu bagize akarere ka EAC arivyo Burundi, u Rwanda, Ubuganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
mwaramutse neza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu hari kuwa mbere uwo munsi george washington yatangiye akazi k'umugaba mukuru w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zarwanye intambara y'ubwigenge intambara yo guharanira ubwigenge bw'abanyamerika yamaze imyaka umunani yatangiye mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu irangira mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu itangira leta zunze ubumwe za amerika nk'igihugu ntiyabagaho hariho koroni cumi n'eshatu zitandukanye z'abongereza buri koroni yari ifite ubutegetsi bwayo bwite buhagarariye kandi bukorera bunavugira umwami w'ubwongereza abaturage b'izi koroni cumi n'eshatu nabo bari abagaragu b'umwami w'ubwongereza bijya gutangira rero umwami w'ubwongereza yagize ikibazo cy'imari maze guhera mu gihumbi magana arindwi na mirongo itandatu na kane atangira gushyiraho amategeko atandukanye azamura cyane imisoro bamuhaga kugera ndetse no gusoresha amakarita abantu bakina byarakaje cyane abaturage ba koroni maze barabyanga basobanura ko ibyo byemezo byose byanafashwe nta ntumwa n'imwe ibahagarariye mu nteko ishinga amategeko y'umwami hariya i londres umwami yategetse ingabo ze kubahiriza amategeko ye ku ngufu no guhana abo baturage be bari iriya muri amerika batangiye kumwigomekaho mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na kane intumwa mirongo itanu n'eshanu za koroni cumi n'ebyiri kuri cumi n'eshatu bateraniye mu mujyi wa philadelphia umurwa mukuru wa koroni ya pennsylvania kugira ngo bemeze igisubizo kimwe cya bose bagombaga guha umwami wabo bashaka no kumwumvisha neza uburenganzira bwa koloni n'aho ububasha bw'inteko ishinga amategeko ye kuri koloni bugarukira iyi nama yiswe kongere ya mbere y'amerika kongere yafashe icyemezo kandi cyo gutangira kwitegura intambara ishyiraho n'uburyo bwo gutangira gutoza abaturage bazo babishaka ibyo kurwana koroni nta ngabo zari zifite icyo gihe ahubwo abasirikare basanzwe bari bazirimo bari ab'ubwongereza icyemezo cyo gushinga kuko ingabo za amerika zifite umugaba mukuru umwe rukumbi cyafashwe ku itariki ya cumi na kane y'ukwa gatandatu igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu na kongere y'amakoroni ya kabiri yabayeho kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na rimwe koroni zose uko ari cumi n'eshatu noneho zari zihagarariwe muri iyi kongere ya kabiri bukeye rero nyine icyo cyemezo cyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa gatandatu igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu kongere yatoreye george washington ku majwi ijana ku ijana y'abari bayirimo kuyobora uwo mutwe w'ingabo umwe rukumbi uhagarariye rero kandi urwanira izo koroni zose cumi n'eshatu aho kugira ngo koroni imwe imwe igende urwana ukwayo ukwayo ukwayo bose bamwemeye kubera ubunararibonye yari afite koko rero george washington yari yarigeze kuba ofisiye mu ngabo z'ubwongereza mbere yo gusezera ajya kwihingira ariko rero hagati aho yavukiye muri amerika ni naho yakuriye muri koroni ya virginia ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu washington yambaye uniforme ya gisirikari yaje imbere ya kongere afata ijambo yemera ku mugaragaro inshingano yari yaraye imuhaye ijwi rya amerika nshuti rero urabyumva nawe iby'intambara nta wabivuga uko yagenze umunsi ku munsi gusa intambara urabizi neza nawe si ukwitemberera byo kwitemberera abongereza baratsindaga bakongera bagatsindwa no ku rundi ruhande nuko mu rwego rwa politiki ariko ku itariki ya kane y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu kongere ya kabiri y'amerika yemeje inyandiko itangaza ubwigenge bwa koroni zose uko ari cumi n'eshatu independence declaration kandi ivuga ko izi koroni zishyize hamwe mu gihugu gishya leta zunze ubumwe za amerika izi koroni rero cumi n'eshatu n'izo mfura za leta zunze ubumwe za amerika ubu ngubu igizwe na leta mirongo itanu muri iki gihe intambara yarangijwe burundu n'amasezerano y'ipari mu bufaransa yo ku itariki ya gatatu y'ukwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu muri aya masezerano ubwongereza bwemeye burundu bidasubirwaho ubwigenge bwa leta zunze ubumwe za amerika george washington we yarangije intambara y'ubwigenge afite ipeti rya general yavuye mu gisirikare ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu yisubiriye mu cyanya cye ajya kwikomereza imirimo ye y'ubuhinzi ariko politiki yaramukurikiranye maze aza kuba perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika manda ebyiri kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi mbere ye leta zunze ubumwe za amerika yategekwaga na kongere umukurambere w'inteko ishinga amategeko y'iki gihe nayo yitwa kongere mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu iyi kongere yagize george washington generali w'ingabo zose za leta zunze ubumwe za amerika bivuze ko nta musirikare n'umwe ushobora kugira ipeti risumbye irirye kugera rero igihe inteko ishinga amategeko congress kongere izafatira ikindi cyemezo kibivuguruza inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kandi kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.